One Benue filmmaker TV personality for Benue State for Makurdi nearly no comot fit come out for inside hot hot hot water soup when when they cook am. she dey miliki with another woman husband one politician wey dey based for, uh, for abuja im come from benue state The man na jeff udenti the guy don't shine her kpekus for a long time the man wife dey in the wife when be saying with the wife all of them they live for abuja cos him be like na politician be like na house of representative or na senator for one of the district from Makodi from Benue State. So in this they sit in there for Abuja. Find out the woman don't call a um, name now. several times tell am say warn am say make e carry im hand comot both im hand and ekpekus comot for her husband body This babe no hear according to the man the man don spend money on, for this girl he love this girl he go comot for abuja go shine kpekus for makurdi travel go all the way to benue state go shine kpekus he even build one better mansion for this small pikin if you see all these girls for social media that they flaunt their houses flaunt their bakers now one sugar grand bar bar like they do everything for them these young things no one hear word anymore in fact they not they fear their wives they, they do everything to make sure say that man do everything for them they go come tell you say that they do one business how much they make for the business when if you afford to build that mansion Now the woman Faith they pay her a courtesy visit. He pay her the courtesy visit. He enter the house. We don't know how she take get access through the gate or whether the house get gate safe. Enter the house lock up everywhere in the house. After she Sama beat this girl finish, he pour hot water for her body. As she shout, reach she don't hear. If you see her body now safe, it e be like fowl when they don't dip inside hot water, when they won't pluck, when they don't pluck, it e leave, it, e, it feather commotes. Beat this girl, you know, allow come out. The question be see, when you find out say the woman for the woman to even call you say babe you know say you be her husband side chick you dey give her kpekos so tell my husband dey even dey leave us the family for abuja come shine your kpekos carry am comot for my husband body as far as the woman don tell you that kind thing you suppose to take your hand comot. the guy no want shine kpekus for rented apartment he want shine kpekus for big house you know all these politicians how they go they go even call love the side chick past their own wife Waiting, they not do for their wife when he suffer for dem all these years dem go do one for that side chick all because of that kpekus she no here. she see the bang the guy up now the woman pay am courtesy visit me i come the think say as she take the shine the guy up when be say the guy no fit leave he go fit physically fight the wife for where the woman beat him, he samar am he come pour water on top of a hot body me i no go advise any woman to do anything like that because if that thing go out of hand if he lose her life which means the man safe your husband fee end up leaving you can't even marry the side chick. If anything happened to that lady now, say she can't die of her pains, the family of the, the, the guy, the babe, go sue your husband, trouble go start. And if the trouble starts, if your husband not settle, it, it will constantly affect you. So I will ask that wives that they control their temper. I not blame them all. Because for that woman to pour hot water for that babe body, that would tell you say she won't make the girl experience the excruciating pain when she done the cause for her as the wife and the family of the man and the children. For the man to leave his matrimonial home, he not get respect for the wife or regard for the wife or the children. To come meet you, come shine because even build house for you. That pain that make that woman pour hot water. And she wanted her to experience that same excruciating pain. He not release the girl. He pour hot water after he done beat her for finish. Pour hot water, hot water for her body. Can't lock the whole house. Now she waka. So now, now her neighbors and her friends, now he can rescue her, can break the door of the house, break the property to gain access to rescue her. And from there, they come carry and go hospital. She lucky say the feet even rescue her. She lucky say the woman not even go boil another hot water, another second hot water pour am for a body. If for gum there for floor. Enough for not fit even come out. If for gum and she lock the doors of the house. She carry key come out. Say make she did that pain for a long <laughs> time the pain when she don't they go through the pain when this side chick don't cause her and her children and her family the money when don't call carry up for their table make she experience them. you know so i will want use this opportunity to talk to all these girls when be say their eye long go their back come come back come long go their back make una carry una eyes carry una hand carry una kpekus comot for married men body make una let dem see road make dem do for their family and their wife make dem concentrate men wey be say una get wife and children for house make una concentrate una una wife make una carry una eye and una una eye comot for outside make you zip trouser abeg because if the the reverse na the case say na your woman na he dey follow men up and down the whole world go condemn this woman so make if you if you marry you decide to marry sit down with your wife if you know say you too like women say you no ready to marry not just marry just dey follow women make we just know the one wey you dey so abeg how una see dis matter make una leave una comment make una share make una comment make una press dat best button na una favourite tt na favorite uh, uh, story time teller you know say if dem no take the story take bother me me i no go talk una favorite babe kirsty valentine.